iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe abantu batanu bahitanywe n'inkangu yaciye umuhanda uva sake ujya rubaya muri teritwari ya masisi kubireba ingangu yacitse ahitanya abantu tumaze kubona abantu bagera muri batanu na n'uyu munsi turacashakisha kuko n'ingangu zirafunitse ndo tuzi ngo biri munsi izi ngangu bikurikiyeho ni ibiki turacashakisha wenda duteganye ko wenda barenga nabo batanu ariko amaze kuboneka ni batanu aba ni bamwe mu baturage ba masisi mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda rwaraye rutangiye gushyingura ab'imvura yahitanye naho leta zunze ubumwe za amerika irateganya gufatira ibihano abafite uruhare mu ntambara yo muri sudani izo ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden arateganya ibihano bishya kuri sudani eugene mukankusi araduha ibisobanuro biden yasinye iteka risobanura impamvu ibihano byafatwa mu gihe umuyobozi mukuru we mu bijyanye n'ubutasi yaburiye ko ubushyamirane hagati y'abasirikare ba sudani n'abitwara gisirikare ba rsf bushobora kutazarangira vuba imirwano yari ikaze ikaritumu rwagati kuri uyu wa kane ubwo ingabo zageragezaga gusubiza inyuma rsf mu turere tuzengurutse ingoro ya perezida n'icyicaro gikuru cya gisirikare umunsi wa karindwi w'agahenge wagombaga kuba wubahirijwe mu itangazo biden yagize ati urugomo rubera muri sudani ni agahomamunwa kandi ni akagambane ku baturage ba sudani basaba guverinoma ya gisivili n'inzibacyuho yerekeza kuri demokarasi yavuze ko washington ishobora gukomeza gukoresha diporomasi kugira ngo haboneke ihagarikwa ry'imirwano ry'igihe kirekire byafungurira amarembo ibikorwa by'ubutabazi kandi abaturage b'amerika bakiri muri sudani bakabasha gufashwa biden yakomeje agira ati amerika yiteguye kugira icyo ikora kuri ibi bibazo byugarije ikiremwamuntu kandi yiteguye kongera ibikorwa by'ubutabazi igihe byaba bishoboka bishobora kuzafata igihe ibyo umuyobozi w'ikigo cya amerika gishinzwe ubutasi Avril Haines yabibwiye komite ya sena ishinzwe igisirikare yasobanuye ko ubushyamirane bushobora kuzamara igihe kirekire kubera ko buri ruhande rwumva rushobora gutsinda kandi nta bintu bifatika bihari birushishikariza kujya ku meza y'ibiganiro abantu bashaka kujya mu burayi banyuze iz'ubusamo muri tunisiya bariyongera cyane ni nako bapfa ku bwinshi eugene mukankusi arakomeza no kuri iyi nkuru ni ikimenyetso cy'uko abantu bashaka kwambuka mediterane bakomeje kwiyongera kuva guverinoma ikajije umurego mu kubahiga abarinda inkombe basubiye ku cyambu cyabo cya sifax bari kumwe n'abimukira bahagarikiwe ku nyanja mu bwato bwari bupakiye buri mu rugendo abarukoraga bari bizeye ubuzima burushijeho kuba bwiza ku mugabane w'uburayi umubare w'abimukira bajyanwa n'ubwato mu nyanja ya mediterane wariyongereye muri rusange ariko umubare w'abava muri tunisiya wo warakabije mu gihe bamwe bafatwa n'abarinda inkombe kurusha mu yindi myaka yabanje nk'uko byavuzwe na Hussein Edine Jebabri umutegetsi mukuru ushinzwe inkombe mu gihugu abarinda inkombe babwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko bahagarikiye abantu ibihumbi cumi na birindwi ku nkombe mu mezi ane ya mbere y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ugereranije n'ibihumbi bitatu mu gihe kimwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri iyo mibare yazamutse nyuma y'uko mu kwezi kwa kabiri perezida Kais Saied atangaje ihigwa ry'abimukira baturuka mu bihugu byo muri Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara akoresheje imvugo umuryango w'afurika yiyunze wamaganye nk'igaragaza ivanguramoko benshi mu bimukira batangaje ko bazahajwe n'ibikorwa bibi bakorewe bishingiye ku ibara ry'uruhu
radiyo ijwi ry'amerika otan umuryango w'ubutabarane hagati y'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika irateganya gufungura ibiro byayo bya mbere ku mugabane wa aziya itangazamakuru ryo mu buyapani n'ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza bivuga ko ibi biro bizaba biri i tokiyo umurwa mukuru w'ubuyapani guhera umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubuyapani si umunyamuryango wa otan ibiro rero bizaba bigamije koroshya ibiganiro n'ubufatanye bisanzwe hagati ya otan n'ubuyapani no hagati ya otan n'inshuti zayo mu rwego rw'umutekano zo mu karere nka koreya y'epfo australia na nouvelle zelande byose bihanganye n'uburusiya n'ubushinwa cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga mu by'igisirikare n'umutekano wo mu nyanja ni ubwa mbere otan igiye kugira ibiro ku mugabane wa aziya inkuru ikimenyekana ubushinwa bwahise butangaza ko bwo n'ibindi bihugu byo mu karere bakwiye kuryamira amajanja mu rwego rwo hejuru nk'uko umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga yabwo umutegarugori mao ning yabivuze otan iragenda yivanga mu bibazo by'akarere ka aziya pasifika irashaka gusenya amahoro ituze n'umudendezo byaho no gukocorana n'ibindi bihangange byaho uwo ni madamu mawoning wabivuze otan irangajwe imbere na leta zunze ubumwe za amerika ifite icyicaro cyayo gikuru mu bubirigi hagati aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo yakoze urugendo rutunguranye irahe mu buholandi yasuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI yasabye ko hashyirwaho urundi rukiko mpuzamahanga rwo rwihariye rwakurikirana uburusiya ku cyaha cyo gusagarira Ukraine ibindi tubibaze Diane Nininahazwe mu ijambo perezida wa ukraine volodimir zelenski yavugiye ku cicaro ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi mu buholande yagize ati icaha c'agasomborotso k'uburusiya nico cabaye imbarutso y'ivyaha bitandukanye bukora mu gihugu cacu bubwirizwa kwishura kuri ico caha perezida zelenski yashitse ilahe mu buholande ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu inyuma y'urugendo giturumbuka yakoreye muri finland perezida wa ukraine agendeye sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi inyuma y'uko mu kwezi kwa gatatu iyo sentare yasohoye umutahe mpuzamakungu wo guhagarika perezida w'uburusiya vladimir putin cpi yagiriza putin ivyaha bitandukanye birimwo ivy'intambara n'inyuruzwa ry'abana bo muri ukraine tukivuga ku vy'intambara ya ukraine n'uburusiya ukraine yavuze ko yaburijemwo ibitero vy'indege zitagira umudereva drone n'ivya misile uburusiya bwagavye ku murwa mukuru kiev no mu gisagara ca odessa mu gatondo ko kuri uno wa kane hagati aho uburusiya bwavuze ko amerika ariyo iri inyuma y'igitero ca drone bwemeza ko cagabwe kwa gatatu ku ngoro ya perezida w'uburusiya kigamije ku kugandagura umuvugizi wa leta y'uburusiya akemeza ko ico gitero cagabwe na ukraine ku busabe bwa amerika ukraine itera ivyatsi vyagirije vy'uburusiya ifata nk'iyendamuvano yo kubandanya iyikorako amahano umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yavuze ko atavyemezo bihari kuvyagirije ivy'uburusiya kandi ko amakuru ava ku ruhande rw'uburusiya ari ayo kwitondera mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu mu kanya n'amakuru y'ibiyaga bigari imvura yateje inkangu iyogoza akarere k'ibiyaga bigari kuva ejo bundi kuwa kabiri imaze guhitana abantu barenga ijana na mirongo itanu mu rwanda uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda nirwo rwahababariye cyane n'abantu bapfuye byibura ijana na mirongo itatu ejo rwatangiye gushyingura imirambo yabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika i rubavu gloria tuyishime yakurikiranye imwe muri iyo mihango
abana banjye baransize shoni anatobia bari bazi ubwenge byari amarira agahinda n'imiyorogo ku baturage bashyinguye ababo bishwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi mu ijoro ryo kuwa kabiri mu karere ka rubavu bashyinguriwe mu cyubahiro ku irimbi rya rugerero ahane hafi ibirometero cumi na bitanu uvuye mu mujyi wa rubavu uhana imbibi n'uwagoma muri kongo rugerero kandi ni hafi ya diyoseze gatolika ndetse na seminari ntoya ya nyundo benshi baje muri uyu muhango barimo abana abakecuru n'abasaza wabonaga bari mu gahinda gakomeye benshi bifashe ku matama manirakiza eugene n'umubyeyi wo mu murenge wa rugerero muri iryo joro yapfushije abana be babiri b'abakobwa umwe w'imyaka cumi n'umwe n'undi w'itandatu kumusindagiza ngo ajye kureba uko abana be bashyingurwa ubwabyo ntibyari byoroshye mu buryo bugoye ijwi rya amerika yamuganirije
keza joviyo twari turi kumwe mu nzu tugiye kubazana ngo umwe nari imuhetse ni uko agiye kubazana ngo tuburize mu voka inzita itugwa nakomeretse ndi mu bitaro
umukecuru nawe mu murenge wa nyundo ibi biza byamutwariye umugabo gushima jean marie vianney wari ufite imyaka mirongo itandatu uyu mukecuru w'abana n'abuzukuru ntazi uko agiye kubaho kuko nyakwigendera ari we wamufashaga kubera uburwayi budakira asanganywe bayiraza tutabizi tugiye kumva tumva iri guhorera iri guhorera ubwo umwana ahagarara mu idirishya nawe aba yaragiye agiye gufata idirishya yumva ngo pa ubwo turirukanga iye kumufata arangika ngirira akamaro ngirira akamaro pe ku buryo buhagije ndabikubwiye ndashaka yanyimaga afite yumvaga kinone buno nanjye naza kubona ndi umukene nyakwijana nta n'ikintu nazi nuko ye mu rugo umugabo nawe yapfushije umugore we mukamurenzi jana roza w'imyaka makumyabiri n'itandatu ubu asigaranye umwana we w'amezi atandatu gusa yatubwiye ku gahinda arimo ko kubura umugore we wari ukiri muto wamusabye kubanza kwihana kuko yabonaga bibarangiyeho Umuya- umuvumba urankubita agira ngo nawe aragiye agira ubwoba ahita akirekura amaze kukirekura umugore wanjye arambwira papa dawidi urigenda nsubira inyuma ndamubwira ni rero urabona ko ubutabazi bwanze none ngwino twegerane hano dutegereze icyo imana iri bukore ndavuga nti ariko ugomba kubanza ugaca bugufi tukihana kuko nta kindi gisigaye arangije turihana amaze kwihana nawe arihana ngiye kumva numva iki- ikinyuma ikibambazi kiragiye guverinoma y'u rwanda yari ihagarariwe na minisitiri w'intebe edouard ngirente wavuze ko yaje atumwe na perezida paul kagame kuza guhumuriza ababuze ababo ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yatumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe noneho mutureba ahangaha twaje kubafata mu mugongo Eh, perezida wa repubulika yatumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose usibye abapfuye bo mu karere ka rubavu abagizweho ingaruka n'ibiza nko gusenyerwa amazu n'ibikoresho byo mu nzu kugeza ubu leta irimo kubagenera ubufasha butandukanye byatuma basunika kabiri twashimye cyane iby'ibanze badukoreye icya mbere ni icumbi baduhaye kuko aho twari twitwanyagirwaga twari turiho nabi cyane icyakorana n'abandi batarahabwa na kimwe bibaza niba bataribagiranye turasaba ingunga tugusaba ubufasha niyo mwaduha agashitingi tuka- turi kurara hasi dore uko dusa Ni no kurya dore imirire nda- dore aho dukenyereye nta kintu dufite kugeza ubu ngubu abana banjye baraye ku bikarito bi- bitose bari hariya sindabona n'isabune yo kuvonda n'abakarabye naho ngo nangire gute mbese muri makeya n'inzara igiye no kunabica mu butumwa bwe minisitiri w'intebe eduard ngirente yatanze ihumure ku bakozweho n'ikiza agira n'ubutumwa bagenera inzego z'akarere ni- n'iz'intara ziragenda zibereka aho mushobora kuba mugiye gucumbika kandi turakomeza kubikurikirana ko mucumbitse mwitaweho nibwo butumwa nagira ngo mbahe kugira ngo niba hari umuntu muri mwe ufite mugenzi we wasigaye ahantu habi akaba aravuga ati yesi ndavayo nawe mubwire rwose ngo ngwino du- aze asange abandi kugira ngo tumutabare atagira ikiza kimugwirira ejo n'ejo bundi no kugira ngo inzego zacu zikomeze kubagezaho ibiribwa nongera kubabwira ko leta irakomeza gukurikirana ikibazo cyanyu kandi ko turi ku- nyuma y'umunsi umwe gusa imvura nyinshi ivanze n'imyuzure byibasiye abaturage mu turere dutandukanye tw'u rwanda imibare igaragaza ko abamaze kumenyekana ko bapfuye ari ijana na mirongo itatu mu karere ka rubavu ahagizweho ingaruka cyane hatangijwe gahunda yo gucumbikira abaturage basenyewe ahantu hatatu aho harimo ahitwa kanyefurwe viziyo jeunesse nouvelle no ku murenge wa nyamyumba bose hamwe bararenga ibihumbi bitatu gusa imibare y'abagana ahateganijwe ayo macumbi irakomeza kwiyongera umunota ku wundi abayobozi bo mu karere ka rubavu batubwiye ko abashyinguwe ari cumi na bane ariko abahapfiriye bagera kuri makumyabiri na batandatu abandi bagiye bashyingurwa na bene wabo ntitwabashije kuhagera hose amakuru agera ku ijwi rya amerika ni uko hari imibiri y'abantu itarabasha kuboneka kugeza ubu gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu Iyi mvura yayogoje akarere k'ibiyaga bigari yaciye umuhanda munini uhuza Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda unyuze mu karere k'uburengerazuba bwa Kisoro muri Uganda. Ignatius Bahizi yaduteguriye iyi nkuru.
igice cy'umuhanda cyasenyutse kirahitwa ku murwa hagati y'akarere ka kabare na gisoro ibi byatumye gukora ingendo ziva i kampala werekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa mu rwanda ukoresheje umupaka wa bunagana cyangwa uwa cyanika unyuze mu karere ka gisoro bigorana uyu muhanda wasenyutse kubera inkangu yatewe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa ijoro n'amanywa mu bice bitandukanye bya uganda amafoto ahererekanywe ku mbuga nkoranyambaga yerekana umuhanda wasadutsemo kabiri ibi byatumye utaba nyabagendwa uyu muturage utuye hafi y'uwo muhanda yabwiye abanyamakuru ko aho waridukiye yari amaze kuhanyura nyuma agarutse asanga bitagishoboka kuhanyura iyo mukashesha ahantu harabonka shanka ibiri umuhanda gwaguhuriye ati nari maze kuhanyura nka saa mbiri zo muri iki gitondo kandi umuhanda wari umeze neza ngarutse nyuma y'igihe gito nasanze umuhanda waridutse muri ibi bihe hari amazi menshi azanwa n'imvura mu by'ukuri ahubwo n'ibindi bice by'umuhanda nabyo bishobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose ibishanga byose byaruzuye hari imyuzure n'inkangu ahantu hose kandi ubutaka bwacyo buroroshye cyane nubwo abakoresha uyu muhanda baturuka mu rwanda no muri congo bashobora kugera muri uganda banyuze ku mupaka wa gatuna igice kiri hagati ya kabare na gisoro cyangiritse cyafungiye amakamyo na bisi zitwara abagenzi zari ziri gisoro zimwe muri izo zirimo bisi z'umuryango utabara impunzi hr zatwaraga impunzi z'abanyekongo zibakura i nyakabande zibajyana mu nkambi y'impunzi ya nakivare izo bisi zagaragaye ziparitse mu muhanda zabuze aho zinyura umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda muri uganda alan sempebwa yatangarijwe rya amerika ko guverinoma yitegura byihutirwa gusana igice cy'umuhanda cyangiritse kubera akamaro umuhanda ufitiye igihugu ati iki kuri twe ni ikintu cyo kwihutira vuba cyane dufite ishami rikora imihanda rishinzwe kwihutira ibiza nk'ibi kandi abakozi baryo bamaze kugera muri ako gace kari ku birometero cumi na bine uvuye mu mujyi wa kabare bamaze gusuzuma ahangiritse ubu ibikoresho by'imihanda biri hafi kuhagera kugira ngo igice cyangiritse gikorwe mu buryo bwihuse cyane kandi twihaye amasaha agera kuri makumyabiri n'ane kugira ngo tube twakoze akazi gakwiye umuhanda wongere kuba nyabagendwa ariko mu gihe tugikora hari undi mihanda tugira abantu inama gukoresha ukatiye ku muhanda wa gatuna ugakomeza ukagera ahitwa muko nuko ukambuka ukagera gisoro uyu muhanda kandi ni uw'ingenzi cyane ku baturage ba gisoro kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gutwara abantu n'ibintu kugera mu bindi bice by'igihugu no mu rwa mukuru wa kampala ni umuhanda kandi ukoreshwa cyane na ba mukerarugendo basura amajepfo y'uburengerazuba bwa uganda bamwe muri bo nabo bari babuze aho banyura n'imodoka zabo nk'uko amafoto yabigaragaje umuyobozi mukuru w'akarere ka gisoro abel bizimana yatangarijwe ry'amerika zimwe mu ngaruka iri senyuka ry'umuhanda ryahise ritera ku karere ayobora arasaba leta kwihutira kuwusana ikibazo cyagaragaye aho imodoka ziva kabare kampara n'ibice biturutse mu mbasa nyine nk'uko uzi ko uyu muhanda wacu tuwita mombasa goma hayiweyi ishano ryatugwiriye ni ukuvuga ngo mbega igice cyacu disitirigiti yatanye n'igihugu cyose cya uganda ubu dusa nk'abari muri congo tugira ingaruka ibi byaba byagize ku bucuruzi ubukerarugendo ndetse n'abantu muri rusange baturuka muri congo mu rwanda bakoresha umuhanda ingaruka ibijyanye no kugendesha ibicuruzwa ibijyanye n'ubukerarugendo urabizi ngo this is a tourism area irimo gahinga muhabura irimo bwindi n'ibindi bice nawe wabwibwira yuko ibintu byacitse kandi turi gusaba ngo dutabarwe na leta kugira ngo haboneke uburyo bwo kongera gusubiza mu buryo ibintu bigenda n'abantu kuko ubu ngubu dusa nk'abafungiwe hakurya y'igihugu amabasi muzi ngo gisoro yo yonyine ubwayo isohora amabasi arenze cumi n'atanu buri mugoroba uganda kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere imaze ukwezi kurenga yibasiwe n'imvura nyinshi imaze kwangiriza ibintu byinshi birimo imihanda imitungo n'imirima by'abaturage muri aka gace ka gisoro na kabare nanone habaye imyuzure n'inkangu byatewe n'imvura nyinshi bihitana ubuzima bw'abantu bagera kuri cumi na batatu barimo batanu bose bo mu muryango umwe bamwe mu bahanga bo muri uganda baravuga ko ibi biza birimo guterwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo imvura imyuzure n'inkangu byahitanye abantu batanu yaciye umuhanda uva sake ujya rubaya muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru jimmy shukurani bakomera yagiye kureba uko bimeze ibi byabereye mu gace ka mushaki kari muri teritwari ya masisi ni agace gatuwe n'abaturage batunzwe n'ubuhinzi bw'ibirayi ndetse n'ubworozi bw'inka ariko muri iyi minsi kibasiwe n'imvura nyinshi yateje imyuzure inkangu no kuriduka kw'imisozi kugeza ubu abantu batanu nibo bamwe mu byakozeho bemeza ko bapfuye bazira inkangu bwana karisa jean batiste barugira ni umuyobozi w'abamotari bakorera mu gace ka mushaki n'umujyi muto wa sake ubwo rero ingangu uri kureba ahantu yatewe n'imvura yaguye nyinshi nijoro ica inkangu umuhanda ziracika uko ubireba ingangu yacitse ahitanye abantu tumaze kubona abantu bagera muri batanu na n'uyu munsi turacashakisha kuko kubona ingangu zirafunitse ngo ngo biri munsi y'izi ngangu bikurikiyeho ni ibiki turacashakisha wenda duteganye ko wenda barenga nabo batanu ariko amaze kuboneka ni batanu icyo dusaba ubuyobozi twawe n'impanuka dura n'ibibazo bitujanira abacu dusaba guverinoma ishyiremo imbaraga ize batukore uyu muhanda barebe n'icyatuma tena tuzongera gucika ikindi gihe iyi mvura kandi yasenya umuhanda uva mu mujyi muto wa sake ujya irubaya mu teritwari ya masisi uyu ni nawo muhanda abagenzi bava mu teritwari ya warikari na masisi bakoresha iyo bagemuye ibicuruzwa byabo mu mujyi wa goma abaturage bakoresha kenshi bararira yo kwarika aha kandi twasanze abamotari batwara abagenzi basanzwe bakoresha uyu muhanda babwijwe rya amerika ko babuze uko bakomeza urugendo rwabo bamwe bava imushaki binjira mu mujyi muto wa sake bakomereza igoma abandi bava goma bajya irubaya mu teritwari ya masisi imvura yabaye nyinshi cyane imvura yaraguye igwa nijoro igera mu masaha ya saa mbiri iragwa tugaruka mu gitondo dusanga inkangu zabaye nyinshi imisozi zacitse rimwe na rimwe hari amatungo yagiye hari imirima yaracitse imyaka yaracitse gusa dutekereza ko mu bihe biri imbere inzara tutarayikira dushaka kugira ngo ubuyobozi budutabare vuba vuba bashaka ukuntu badushakira imihanda naho atari ngibyo iminsi iri imbere turateseka cyane umuhanda kundi umeze nabi cyane twatabaza ubuyobozi bukaza bukadufasha bakatugirira neza ibintu bikaza kugenda neza imvura yaguye guturuka saa mbiri za nijoro iza kugera mu gitundi kigwa tubyutse dusanga umuhanda wacitse tubura turi gutabaza ku buyobozi cyane cyane buze buturwaneho cyane kuko ndagabamuto ariko n'ukuntu yatambuka gafupi munyakazi ni umumotari ukorera muri uyu muhanda mu buzima bwe bwa buri munsi umuhanda warangiritse cyane waracitse two kuvoroka kugira ngo twebwe abamotari tugire dutambuke hari abarokateri bari kujya baradusaba senkemiri kugira ngo batwambutse turi gusaba ubuyobozi kugira ngo budufashe kugira ngo budukore barabara kugira ngo tubone ukuntu twaje turatambuka tutishyuye amafaranga ku barokateri ingaruka zo gucika k'uyu muhanda ziyongeye kuva mu masaha ya mu gitondo cecile muyoboke ni umugore w'imyaka makumyabiri n'itandatu asanzwe akora ubucuruzi buto kuri uyu muhanda aha tumusanze arimo kugurisha ibintu bitandukanye baje gucururiza hano kuri uno muhanda gwacitse ndabo turi kubona nageze hano none uyu munsi niwo wageze ahangaha muri make ndabo turi kubona nose ko abantu kandi ndabo bari gutambuka ubucuruzi bw'ikoma n'iri fura nago ni menshi kugeza ubu ubuyobozi ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru ntacyo buratangaza kuri iyi mpanuka yafunze uyu muhanda na minisiteri yo kugoboka abari mu kaga nta kiravuga kuri aba bantu barimo guca mu bihe bigoye baterwa n'ibiza sosiyete quatrarmad ishinzwe gusana imihanda yangiritse niyo irimo kumanura imodoka zayo mu kugerageza gusana ahangijwe n'iyi mvura ariko bwana kibando gerve umuyobozi w'iyi sosiyete ifite icyicaro mu mujyi wa goma yirinze kugira icyo abwira ijwi ry'amerika mu magambo magufi yadusubije ubwo twavuganaga nawe yagize ati kugeza ubu leta ntakirakora mu gusana uyu muhanda ntacyo rero narenzaho mu bihe by'imvura imihanda yo mu teritwari ya masisi ikunze guhura n'ibibazo nk'ibi dore ko ubutaka bwaho bworoshye jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi ry'amerika dusubire mu rwanda ariko noneho mu rwego rw'ubucamanza ubushinjacyaha burasabira abantu mirongo ine na babiri bukekaho ibyaha byo kwigwizaho umutungo wa banki y'ubucuruzi gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha icyumba cy'urukiko rukuru cyari cyitabajwe n'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge cyari cyakubise cyuzuye kubera ubwinshi bw'abaregwa n'abavandimwe babo bakurikiranaga iburanisha umucamanza yagendaga ahamagara buri umwe mu baregwa ubushinjacyaha bukamumenyesha ibyaha bumukurikiranyeho bukanasobanura impamvu bumusabira kuba afunzwe by'agateganyo bose uko ari mirongo ine na babiri ni abagabo n'abagore bubarega ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi mu nzira z'uburiganya kutagaragaza inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyezandonke bikomoka ku ikarita ya masakadi abaregwa baguze muri banki y'ubucuruzi yitwa I&M banki bakajya bayikoresha mu bikorwa bitandukanye ubushinjacyaha bubarega ko batse iyo karita muri iyi banki y'ubucuruzi bagamije kuyikoresha mu buriganya ngo babone uko bigwizaho umutungo wayo bose uko ari mirongo ine na babiri habariwemo n'abandi ubushinjacyaha n'abaregwa bavuga ko batorotse ubutabera ndetse n'abarekuwe by'agateganyo ubushinjacyaha bubakurikiranyeho miliyoni zisaga umunani z'amadolari ni ukuvuga saga miliyari icyenda mu mafaranga y'amanyarwanda burasobanura ko mastercard yashyizweho mu korohereza abakiriya ba banki bishyura mu madevize y'amanyamahanga igihe bari kugura ibintu bihabanye n'uko yakoreshwa mu nyungu zabo bwite busobanura ko abari batunze iyo karita batari bemerewe kuyibyaza inyungu ubushinjacyaha bukavuga ko bafashe iyo karita bakayikoresha mu ivunjisha ritemewe n'amategeko I&M banki aba ariyo yishyura ayo mafaranga nk'uwitwa siyeri mwizerwa ubushinjacyaha bumurega ko yashyize ibihumbi icyenda by'amadolari ku ikarita ye akabikuza ibihumbi ijana na makumyabiri na kimwe by'amadolari bumurega ko yaguze ibibanza bibiri bya miliyoni mirongo itatu n'ebyiri z'amafaranga ayandi miliyoni mirongo itatu n'umunani akayashora muri kompanyi ye y'ubucuruzi yiregura mwizerwa yabwiye urukiko ko ikarita yayatse abanje kuyishyura kandi ko nta tegeko na rimwe yishe ashimangira ko amafaranga yose yayabonye mu nzira zemewe n'amategeko yabwiye umucamanza ko banki bakoranaga yamubwiye ko ibyo yakoraga byemewe kandi ko byose banki yari bimushyigikiyemo ubushinjacyaha buramubaraho inyungu y'ibihumbi ijana na cumi na bibiri by'amadolari mu gihe cy'ukwezi n'iminsi mike umunyamategeko umwunganira yabwiye umucamanza ko we na bagenzi be bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko yibukije ko bagifatwa mu myuzo ya mbere baregwaga iterabwoba ari naho habaye icyo afata nk'urwitwazo rwo kubamarana amezi atatu bataraburana uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwararekuye abaregwa akibaza impamvu bakomeza gufungwa kandi badakurikiranyweho icyaha cy'iterabwoba bavuga ko ikarita ya masitakadi bayishyuraga amafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitanu bemerewe kuyikoreraho n'ivunjisha bakavuga ko amafaranga bashyiraga kuri aya makarita yabaga ari ayabo bwite bityo ko n'inyungu baregwa zikomoka ku mafaranga yabo bwite baribaza impamvu masitakadi atariyo yatanze ikirego bakanibaza uburyo nta n'umuyobozi wa I&M banki ugaragara mu rubanza ngo asobanure uburyo iyi banki yahuye n'ibihombo abanyamategeko baravuga ko uru rubanza nta batangabuhamya barimo ku buryo kurekura abaregwa bashobora kuzabashyiraho igitutu basibangatanya ibimenyetso na cyane ko hari abandi bagenzi babo bafunguwe benshi mu bireguye baravuga ko ataribo bakoreshaga ayo makarita mu bikorwa byo kubikuza kubitsa no kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda mu madevize vize abakoreshaga amakarita mu izina ry'abaregwa bagiye bamenya amakuru mbere ko inzego zibashakisha bagahitamo gutoroka bakava mu gihugu umunyamategeko faustin bagabo asobanura ko mastercard yashoboraga guha uyikoresha ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi ko ntacyo banki ihomba kuko n'uyikoresha nta cyaha aba akoze yemeza ko havunja mastercard aho kugira ngo havunje banki yabwiye urukiko ko abaregwa nta manyanga bakoze ngo babe barinjiye muri sisitemu ya banki inzego z'umutekano zatangiye kubafata umwe ku wundi hirya no hino mu gihugu kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere y'umwaka kugeza ubu ubushinjacyaha buvuga ko dosiye yose igizwe n'abantu basaga ijana habariwemo abatorotse ubutabera n'abarekuwe by'agateganyo nyuma yo kumva imiburaniro umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya cumi n'esheshatu z'uku kwezi ehe bagira ubusajwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye ko muri ba mudatenguha maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.